muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muradukurikira no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube na facebook radiyo yacu voa maze nimuze mukurikire aho hose ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga mbanje kwifuriza umunsi mwiza mwe mwese mukundana umunsi mwiza wa saint valentin umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika yaranyandikiye ariko ntabwo ari uyu munsi yashaka kunyifuriza umuhire ahubwo arambwira ati mu burundi abana bo mu ibarabara ni benshi cyane iki kibazo mwazagishakira umwanya mu kiganiro murisanga uyu rero ni umwanya wacyo imibare y'aba bana ni ukuvuga ibitigira nyakuri ntabwo izwi neza ariko guverinoma y'u Burundi yagereranyaga ko kugera mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abana bo mu ibarabara bageraga ku bihumbi birindwi mu ntara zose z'igihugu mirongo cyenda ku ijana muri bo bari abahungu ikindi ibihumbi bitanu bari mu murwa mukuru w'ubukungu bujumbura meri naho loni ivuga ko aba bana bo mu ibarabara mu burundi bashobora kuba barenga ibihumbi icumi leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa batandukanye bahora bagerageza gukemura iki kibazo ariko cyaranze gihoraho kubera iki niyo mpamvu rero tukigarukaho dukurikije n'ibyo umunywanyi w'ijwi ry'amerika yaturaburiye turaganira rero na felix sindayigaya ni umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'umuryango uharanira kurengera gutera imbere guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana oidb observatoire ineza de droit de l'enfant au burundi n'abatindiye rero mbazanire umushyitsi felix urahura akomeye
yego ndaho ndaho kamirindi mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo usubize iki kibazo cy'uyu muntu watwandikiye atubwira ati mu burundi abana bo mu ibarabara ni benshi cyane kandi iryo jambo cyane ntabwo ari jyewe warihimbye niwe rwose warinyandikiye nuko ngushimiye cyane rero nyine uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'amerika kugira ngo twungurane inama twese dufatanyije kuri iki kibazo cy'abana bo mu ibarabara bo mu muhanda nuko noneho dutangira abana umwana wo mu muhanda ni mwana ki atandukaniye n'abandi
murakoze cyane nanjye ngira ndabashimire ko mwabonye ko twoganira kino kibazo ni ukuvuga kuri icyo kibazo mubagije umwana wo mu ibarabara ni umwana nk'abandi mu bisanzwe gusa murazi ko mwese nta mwana avukira mu ibarabara umwana avukira mu muryango akavukira agabyagwa n'ababyeyi babiri ariko mu buzima butandukanye tugenda tubamwo usanga tubaye nko mu kibano usanga hari ibibazo bitandukanye bigenda byaduka mu muryango cyangwa mu kibano ugasanga rero hari ibituma abana bashobora kubona ko batamerewe neza cyangwa ko ubuzima bwabo bubangamiwe ugasanga bahisemo kujya mu ibarabara ahanini rero abana bajya mu ibarabara ku mvo nyinshi ariko imvo nyamukuru ni uko bajya mu ibarabara kubera babona ko ibibazo baba bariko barabamo imiryango yabo eh, biba byabaye umurengera agasanga ntibiriko biratora inyishu ugaca usanga rero ba- batoye inzira yo kujya mu ibarabara eh, kubera kumbure baba babona yuko ariho ho bapfuma bashobora kuba eh, babona ko umenga niho ibibazo babi- bi- bafise bishobora kugabanuka mugabo urumva bivana no gushi- no ku- no gutahura kwabo kuko mu ibarabara nabo bahura n'ibibazo byinshi cyane kandi bitandukanye aho baba bitwa ko bariko bahunga ibyo baba babayemwo mu miryango yabo
nuko hanyuma hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika nawe watwandikiye kuri facebook voa radiyo radiyo yacu voa ati iyo leta nyine niyo ituma abana baja mu ibarabara kuko iteza ubukene bwinshi mu banyagihugu bigatuma babura icyo bagaburira abana yego uyu nguyu ntabwo yaduhaye nimero ze za telefone twari kumubaza iyo aziduha akadusobanurira igitekerezo cye n'ukuntu leta ibifitemo uruhare nawe niko ubibona se
oya siko ndabibona na gatoyi kuko eh, ibibazo biri mu i- bi- bi- biri mu miryango ntaho- nta muntu yaba avuga ko ari leta ibiteza kuko eh, leta iri ngaho iritwaritsa abanyagihugu mugabo umunyagihugu kugira ngo abeho bose ntategereza kubeshwaho na leta ni ukuvuga rero uri- urinda af- agira umuryango umuryango wose niwe uwutegura nyine uzobaho kuko umuntu ashinze urugo eh, urugo ruba rugizwe n'ababyeyi umugabo n'umugore hamwe n'abana rero abagiye gutunganya umuryango ni umugabo n'umugore rero bi- birashika igituma ubwo bukene kumbure uyu muntu yanditse yavuze ni igituma kimwe mu bituma byinshi bituma baja- abana bajya mu ibarabara kuko burya abana mubona bari mu ibarabara nk'uko mwavuze ibi bitigiri by'abana bashika ibihumbi indwi eh, ibi byegeranyo byo mu- mu bihumbi bibiri na mi- na mirongo irindwi na rimwe byerekanye uku abana ari benshi mu mabarabara niko n'ibibazo baba bafite bitandukanye ni nako n'impamvu ziba zatumye baza mu ibarabara ziba zitandukanye rero kuri icyo wonye uwo munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika yabandikiye icyo wonye sinogishyigikira kuko eh, leta yo ihari kugira ngo itange intumbero zi- z'ingene abanyagihugu babaho mugabo bijyanye n'ingene gutunga umuryango urumva si leta n'ubwo ibiraba siyo itegereza kuba intambamyi kugira ngo ishobore gushaka kuri urwo rugero nk'uko uyu muntu yabyanditse muri urwo rwego leta nyine yagiye ifata ingamba mu myaka itandukanye reka dutange urugero cya rumwe cyangwa ebyiri nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nabwo yashyizeho ingamba zo kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umunani ingamba z'imyaka itandatu ariko izo ngamba zose n'ingufu leta ishyiramo sosiyete sivile abandi baterankunga abafatanyabikorwa muri rusange na leta ikibazo cyarabananiye ni ukubera iki mu magambo makeya cyane mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi ry'amerika nabo mwiganirire
bo nko kuri iyi dufatiye nko kuri iyi ngamba yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri twavuga ko hakiri kare kuko iyi ngamba yagiyeho leta kumbure biciye mu bushikiranganji bwo gushyigikirana n'ishyirahamwe ryitaho ry'aba- ry'agataka k'abana unicef barashyizeho iyi ngamba cyo kwise strategie nationale de lutte contre le phénomène des enfants de la rue et des adultes mendiants donc iki cyabayeho kugira ngo babanze bace hirya no hino baciye kuba iyo i- iki cyegeranyo cyabayeho banze guca bagira amatohoza ku ba ku ba- ku ba acteur bose ku bantu bose bakora mu kibazo kijyanye n'agateka k'abana cyane cyane abana bo mu ibarabara baravuga bati mbega mwebwe mubibona gute ikibazo cy'abana bamwe baragira ngo gihagarare hokogwa iki kiza mwise i- urugamba iyi ngamba muvuga ni ukuvuga n'ikintu cyagiyeho habanje kubaho eh, i- ibyiyumviro by'abantu bose begwa n'ikibazo cy'abana bo mu ibarabara Eh, i- rero ibyagiye byandikwa kugira ngo bize bishyirwe mu ngiro eh, ni ukuvuga ni byinshi ni ukuvuga rero ubu rero aho ibintu bigeze eh, kumbure iyi ngamba ntiyari bwashyirwe mu ngiro hamaze iminsi hari ikibazo gikomeye ko bita- bitashyizwe mu ngiro mugabo ubumwe twoshima ko ubushikiranganji bu- mu byo mugezweho harimo gushyikirana eh, ari nabwo buraba ibijyanye n'agateka k'abana harimo n'abana bo mu ibarabara eh, bariko barafata kino kibazo mu ntoki bahagurutse cyane kugira ngo barabe yuko izi ngamba i- ru- i- i- iyi strategie yashyizweho yoshyirwa mu ngiro ubu rero turizigiye yuko mu minsi igiye kuza bigiye gufata umurongo bikagenda neza ariko gusa twavuga ko ikivi kikiri kirekire kuko eh, nsubiye inyuma gatoyi ni ukuvuga ukunye abitigira iby'abana ari benshi impamvu ziba zatumye ba- baza mu ibarabara ni nyinshi cyane Eh, n'ibibazo bahura nabyo bari mu ibarabara ni byinshi kuko mu ibarabara bibaza ko barose ubuhungiro mugabo bahura n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye nari nshaka ko nabyo mu byo mumbaza kumbure turashobora kubiganira ko kugira ngo mutahure neza uno munsi uri karakurikirana ijwi rya amerika ariko arumviza kino biganiro amenye ibituma abana bava mu ibaraba- bava mu miryango bakaza mu ibarabara amenye n'intambamyi bahura nazo igihe bari mu ibarabara bamenye n'imbega icokorwa byo byokorwa byisunze iki kuko eh, gukura abana mu ibarabara ni ikintu gi- kininiya cyane kita- kitihuta kuko burumva hakenerwa ibikorwa byinshi hakenerwa n'uburyo hagakenerwa n'inguvu nyinshi kumbure hakaba uruhara rwa bamwe n'abandi muberwa n'ikibazo cy'ubugira bwa k'abana harimwo abaserukira leta n'amashyirahamwe yigenga n'abafasha leta nka- imi- aba- bafise imigambi ifasha leta y'u Burundi kugira ngo bose dushyire ingufu hamwe iki kibazo gishobore gutora inyishu irama yego rero yego ngiriye ko Aha.
ngiriye ko nk'uko mwavuze muti hariho ubukene butuma abana baza mu miryango si ubwo bukene bwonyene mu kibano hari ibibazo byinshi usanga abana bakubagurwa n'aba- n'aba- ugasanga barakubaguwe cyo bita maltraitance muri famiye rero ugasanga abana bara- barajya barabara kubera ababyeyi batandukanye birashyika ugasanga habaye nk'urupfu cyangwa ugasanga icyo twita instabilité y'amafamiye iyo rero abana iyo bamaze kubona bafite ibibazo nk'ibyo urumva baheza bagahungira mu ibarabara hari n'abandi usanga barabyawe ugasanga abababyaye ntibashoboye kubemera Mhm.
donko bacumenga ntibagira aho bahagaze hanyuma ubwo bukene bwo mu muryango bwa- bwaba uvuze hari n'ugusanga
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abana umutumyi basigaye baheba amashure yego ugasanga inzira baca bajya mu ibarabara cyangwa bakajya gukoreshwa mu bindi
ijwi rya amerika nimero ya telefone eh, y'umutumirwa wacu muri iki kiganiro ku bana bo mu ibarabara mu burundi felix sindayigaya umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu wa oidb barimo barongera baramushaka mwumvise ko yacitse gusa rero iki kibazo ni ukubera cyaturutse ku kibazo cy'umu- cy'umunywanyi w'umwe w'ijwi rya amerika watubwiye ati ni ikibazo gikomeye abana bo mu ibarabara ni benshi cyane nuko nubwo ibitigira bitazwi neza ariko ibigereranyo bigenda bi- bi- bigenda byerekana yuko bagenda biyongera abafasha bambwiye yuko umutumirwa felix sindayigaya yagarutse ku murongo nuko wari urimo uvuga uti impamvu ni nyinshi uvuga ubukene uvuga abana bakubagugwa uvuga aba- aba- abatemerwa n'ababyeyi bababyaye n'ibindi n'ibindi
mm, gutandukana kw'imiryango Mm.
ugasanga abana bagaca babura ingene babaho ugaca usanga bahungira mu ibarabara harimo no gukubagurwa Mhm.
canke guheba amashure ugasanga nimba yarafatiriwe n'ishure amaze kubona ataco ariko arakora muhira uca usanga baca bafata inzira yo mw'ibarabara kuko urumva murazi ko iyo umwana atakimufatiriye aca agomba kwigenza canke ababona yuko abayeho nabi agaca agomba kwifatira ingingo wenyene ivyo rero biri mu mpamvu twagiye tubona zishoboka zibaho
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga ibi byose by'iri buriro tumaze kuvuga abanywanyi b'ijwi rya amerika ndibwira yuko baza kubigarukaho ariko rero igihe bakinshakira ab- kuko telefone nabwo ziri gutera ibibazo nk'uko bari kubimbwira ari igihe rero bagishaka abandi bandi niko se felix ikibazo gihora cyiyongera abana bahora biyongera Mm, Mm.
kungurana ibitekerezo n'abantu n'abandi dusanga abana bari hagati y'ibihumbi birindwi n'aba- n'aba- na- na- n'ibihumbi icumi ni nk'umujyi muzima iki i- Mm.
igisagara ubwo amaherezo ni ayahe
bo ibi bitigiri urumva ko ari- ko ari birebire Mm, Eh, mu- mugabo u- ubu bwinshi bwabyo ni kubera kumbure gituma abana biyongera mu- mu mu mihanda ni kubera kumbure ibibazo biba ari byinshi mu kibano iyo bimaze kuba ari byinshi rero niho hari aho bavuga bati "A- abo byega mbega hokorwa iki iyi ngamba mwavuze ihari kugira ngo izirabe ko ibintu byosh- byosh- byo- byosubira ku murongo ni ukuvuga aba bana bo mu ibarabara benshi usanga bakeneye ibikorwa bikore- bakorerwa muri zi- biza byishyura kuri za nkwanya zatuma ba- bava mu miryango bakaza mu ibarabara nimba yaje mu ibarabara kubera ibihe by'amashuri aba bakeneye gusubirwa mu mabarabara ba- bakeneye gusubizwa ku mashuri kugira ngo kazoza kabo k'ejo kabandanye nimba ari ubukene buri mu miryango bica bijyana no gushyigikira imiryango yabo kugira ngo barabe mbega bya bituma byatuma baza mu ibarabara mbega twobitorera inyishu gute Mm, ni ukuvuga rero ibikorwa byose byokorwa n'iyi ngamba mwavuze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri harategekanijwe ibikorwa byinshi byokorwa kugira ngo eh, i- iki- iki kibazo cyabo namwe bagihagarare mugabo eh, twizigiye ko tuzobibona naho tutarabibona mugabo iyi ngamba twoyihamya kuko turi mu batereye ibyiyumviro kugira ngo ijeho twavuga yuko yaje kugira ngo ishobore gukemura bino bibazo ye turaza Gusa, kuyica iyo hirya atabikorwa n'ino bihari kuko mu bikorwa byotuma abana bataza- bataza mu ibarabara Aha.
bateza kuba ibikorwa byo gukinga byo gukinga kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe mu- muri kominote kubahirizwe mu miryango kugira ngo ntihabeho abari- aba- abaza mu ibarabara ko baza mu ibarabara kubera ibibazo byabaye umurengera byabuze inyishu bagaca bigaragariza mu ibarabara
nuko turaza kubigarukaho hanyuma mm, bambwiye yuko hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika utegereje kuri telefone yitwa baranyizigiye jean paul baranyizigiye
uyu mwamutse neza uraho urakomeye uvuze mwaramutse kubera ko uri mu- muri amerika cyangwa muri canada turi muri amerika yego ubwo nyine nibutse abumva ijwi rya amerika yuko muri amerika hano tukiri mu gitondo nubwo mu rwanda no mu burundi bo bari nyuma ya saa sita ni ukugusha ku ngingo
murakoze cyane gukemura ic- eh, icy'abana bo mu ibarabara ni uko habanza kuva ubukene buri mu- mu banyagihugu burya bajya mu ibarabara kubera babuze isaganirizo kubera babuze iyo bajya n'iyo bava umwana akava ku ishuri atafunguye agahitamo ati reka nje mu ibarabara nje gusegerereza nabyo bigaru- bigira ingaruka mbi zimwe zikomeye cyane zidamu ububandi abaroberi n'ibindi
Mhm.
leta leta yobanza gukemura ikarondera ingene yokura n'aba- n'abitwa ngo barajya amashuri bakabura icyo bokwikorera bonyene kubera uno munsi havugwa ikibazo cy'abana bo mu ibarabara ejo hazoba ikibazo cy'aba- ni- n'icy'abakuze n'icy'abatama Mhm. Ye- nuko hoba politike ikomeye yo- yogwiza ubutunzi baranyizigiye nibyo turimo turaza kubigarukaho kubera ko umutumire ya- yakomoje kuri iyi- kuri uyu mugambi w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umunani ubwo turaza kuvuga muri makeya ibibikubiyemo kugira ngo icyo kibazo gitorerwe inyishu urakoze cyane murakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite kuri telefone muvunyi siriro muvunyi
aho neza kamirindi we uraho urakomeye
amahoro amahoro ramba ramba twese nk'abitsamuye hanyuma bwira umutumirwa aho uri
yego ndi mu rwanda i kayonza kayonza ni mu burasirazuba ni ukuvuga mu buseruko
yego gusha ku ngingo rero
Nde- ndeka ngushimire rero kuri iyo nsanganyamatsiko mwatuzaniye uyu munsi nubwo ari umuntu wari wabandikiye akababwira uko nguko bimeze si mwe dukorera se
eee ni byiza ako kantu ni sawa eee
hanyuma rero ntabwo burase ni mu burundi gusa aba bana bo mu mihanda babahora buriya mu rwanda ho ntibahari Ah, n- nibaza sinzi ko nta gihugu kitabagiraho iki- abo- abo bana sinzi ko hari hari igihugu bitabamo ariko iyo uri- iyo urebye wenda wenda ku- wenda ku ruhare rwo mu rwanda kuko mu burundi ntabwo mpazi mbona kenshi alo ndagukurikira
yego mbona akenshi biterwa n'ubukene ikindi amakimbirane mu burundi ntabwo nzi ukuntu amakimbirane bayita ubwo uri bumubwire nyine w'ikirundi ushobora kuba ucyumva hanyuma ikindi ubukene amakimbirane eh, za gatanya ikindi eh, nk'aba- nka- nk'abakobwa basama inda zitateguwe cyangwa se n'abantu bashobora kuba bafatwa ku ngufu eh, ntabe yamenya se w'umwana rimwe na rimwe akaba yahorana agahinda gakabije bigatuma atita kuri wa mwana yabyaye Eh, eh, icyo kibazo kikabaho ikindi leta ntabwo nzi ikintu ishobora kuba yakora kugira ngo abo bana be babe ba- babe bava mu muhanda kuko bijya binabaho yuko wenda ba- bakora eh, u- u- ba- ba- bakorera ubuvugizi bakagira uburyo ki babakura mu mihanda ariko akenshi usanga barabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa se barangiritse ukundi kuntu hari n'abo bakura mu mihanda bakaya- bakabajyana nko mu mashuri bakiga bakabona biteje imbere rimwe na rimwe hakaba hari n'u- n'u- n'u- n'u- n'uwongera akabisubiramo n'uwanga n'ushobora kuba yakwanga akongera agasubira muri ibyo biyobyabwenge sinzi rero eh, icyo bashobora kuba bakora nubwo wenda batigi- mu burundi ngo batari gutsimbarana cyane ko ari ubukene Niko se ariko ubukene Muvunyi.
nabwo bwaba intandaro muvunyi
karame wowe ntabwo urabyara
eh, njyaye kabiri none ukaba uri umubyeyi ukaberwa icyo wakorera abana kugira ngo batajya mu muhanda
ndabyumva nyine ariko Eh.
umwana u- ushobora kumukorera igishoboka cyose nk'umubyeyi Ah, pe birashoboka ariko hari impamvu zishobora kuba naguha zirenze imwe zishobora kuba zatuma umwana abyanga
oya ibyo ntabwo bishoboka umwana ni ni nk'igiti kigororwa kikiri gito nyine ko mu kinyarwanda bavuga
yego nyine niko wabyumva ariko nkawe uri muri amerika ntabwo ushobora kume- ndibaza ntabwo ushobora kumenya ibintu biri hasi mu giturage hasi cyane ndabizi kubera ko none se ubwo Ariko ngubwo ntabwo turi twebweho- kuganira ntabwo uri kubimbwira
Eh, ni uko nk'uko rero bijya bibaho yuko n'umwana ashobora kwigira akari akajya he akakunanira akanga akajya mu muhanda na leta ikamukora igishoboka cyose bikanga hari ababyeyi baha abana Noneho- babo minerevare noneho- ndajya ku ishuri muvunyi minerevare akayi- akayirya akanga ishuri muvunyi ako kantu uzanyemo Ndakumva.
k'abana bigira akaraha kajyayo bakanga iby'ubu- iby'uburere reka ahubwo tubibaze umutumirwa kubera ko ibibazo by'abana abihoramo noneho ni uko nguko kuvuga ngo ntabwo uzi icyakorwa kandi ari byo turimo tuvuga ubwo araza kuguha ingingo urakoze cyane
murakoze mugubwe neza ye felix we uyu muhungu Ndakumva.
ntajya ndavuga ngo uyu muhungu kandi ari umugabo ariko n'umu- niko twita na nuko Ego.
aravuga ati hari abana bi- banga uburere ibyo mujya mubibona Mm.
koko umu- umwana ufite ababyeyi bamwitayeho afite umuryango umwitayeho yanga uburere
Eh, nagomba mere nk'uwishyura kuko ibyo birafise inyishu yabyo burya abana bo mu ibarabara ka mirindi Mm.
bari mu migwi itatu harimo abana baza mu ibarabara baza kuhasegereza kubera ubukene bo mu miryango badashobora kuronka ibyo bafungura baza kugira basegereze mu ibarabara aba ari ibarabara ribagaburira bagibona basega cyangwa bakaza bakikorera imizigo baba bafise aho bata, iyo bataha muga usanga kubera ingorane yo kubaho ugasanga ntibagire icyo bafungura bagaca baza bakirwa barasega mu ibarabara ku mugoroba bagataha iwabo hariho abandi bana baza mu ibarabara kubera ibibazo byabaye umurengera bikabura inyishu mu bagaca miryango barondera yabo ubuhungiro mu ibarabara Eh,
Eh, bagaca baza bakaza kuba mu ibarabara kubera babona yuko mu mi- mu miryango byanse burundu atabyizigiro by'ubuzima bakihafise bagaca baza bakamera nk'abihevye bakaza kwibera mu ibarabara ari n'abajya mu barabara mu ibarabara no mu makanivo no mw'ijoro hose Ba- abo bahahora ijoro n'umurango
mhm.
hariho abandi bana baza mu ibarabara kumbure kubera bananira kubwira kubera bahevye amashu- amasomo bakabona umenga mu ibarabara niho heza na bamwe usanga kumbure ababyeyi badebukiwe badashobora kubakurikirana neza ugasanga bagaca babona mu ibarabara umenga ni ahantu heza ha- hameze neza bakaza bakahaba bashatse ikindi gihe bagasubira mu mi- mu mihana yabo ikindi gihe bashatse bakagaruka
Mhm.
iyo migwi itatu rero burya ugiye kwi- kwihweza hari n'aboroshe gusubiza mu miryango kuko burya iyi migwi yose ndakubariye niwagerageza kurondera inyishu yotuma abana basubira mu miryango umwe wese afite ikibazo ciwe ni ukuvuga inyishu zose ziza zitangwa ku mwana wo mu ibarabara ziza ari yiza yishura ikibazo catumye aza kuko aba bose nubwo bari mu migwi itatu impamvu iba yatumye a- afata inzira yo kuza mu ibarabara eh, i- ziba zitandukanye cyane ku buryo ikibazo cy'umwana uwo ari we wese gi- gi- gitereza gutora inyishu indivi- cyo bita individuwere ku buryo Buri muntu ku giti eh, cye.
ikibazo inyishu iza yishura kuri ya ngorane yatumye aza Eh, kuko mu ibarabara araho aranahonoka aranahonorekarira baraza mu ibarabara bakiheza ibiyayura mutwe kuko nk'ubu abana ari mu ibarabara azi ko ari harara barara mu ikanivo bara- baranyagirwa n'imvura imibu ntibifuka n'urwaye urumva ntagira n'ikimuvuza basanga baca biheza ibiyayura mutwe kugira ngo bashobore kurezisita bwa buzima bwabo bwo mu ibarabara mhm.
aha rero uretse n'ibi by'iyo mibu ibyo kurwara ntibaronke n'ikibavuza ibibazo ni byinshi bahura nabyo barakubagurwa abandi bakihereza ibyo biyayuramutwe abandi mbere niho bava ba- bakora n'ubusuma swate bakiba baragira ni barakorerwa n'ibya mbi kuko muri abana bamwe barimo n'abana b'abakobwa ni ukuvuga bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye bakononekara ni nabo usanga bavamo bagapfungwa ugasanga ibyo bari kubakurikirana ku byaha baba bakoze Mhm.
aha rero ni ukuvuga aho nogera ni uko urumva inyishu zose zoza umwana wese mu bisanzwe nta mwana umwe ananirana avuga ngo ni kinani Yee.
ahubwumva Aha.
umuntu wese ariko aratwumviriza no mutotabura umwana wamwe ni umwana nk'uyundi gusa baba bakeneye kibitaho kugira ngo ibibazo byabo bafise byumvirizwe hama bitore inyishu hama ejo baronke uwo afata mu mugongo eh, kugira ngo ashobore kuba- ko bagira akazoza keza Ibi- inyishu nazo ni kubashyira ku mashure kubasubiza mu miryango ababiku- abo bidakunda ko biga bakabigisha imyuga hanyuma nabo ba- hama bana- banatahuzwe kazoza kabo keza hama bana- banagire implikasiyo y'imiryango Yee.
nimba arabaje mwebara kubera abavyeyi abase babavyaye babihakanye kubera bavutse mu buryo budaciye mu mategeko habe ibikorwa biza ba- vyotuma baronka ubutungane Mhm.
Eh, ni Radi- ukuvuga rero ibibazo ni byinshi n'inyishu ku abana ari benshi bafite n'ibibazo bitandukanye n'inyishu ziza zita- zigenda zitandukanye kuko urumva nu- n'igihe bamaze mu ibarabara n'ubwo kuntu usanga hari abihereje ibyayuramutwe hariho abo usanga kugororwa kwabo gutwara umwanya munini ni ukuvuga ntibashobora kugoro- gu- gufata umurongo ku rugero rumwe nicyo Mm.
gituma n'ibikorwa byo gukorwa ari byinshi kandi bisaba ingufu nyinshi n'aba- n'a- n'aba- donka ku buryo abantu bose batandukanye bagwa n'ikibazo bategereza kugira uruhare kugira ngo turabe ko twotora inyishirama kuri kino kibazo ibyo ari byo kandi byose nk'uko muvunyi wagiye ku- uwo mu- uwo urumva mu- uwo mu- uwo muntu Yego.
wanyu w'iradiyo yagiye kubivuga Aha.
ni ukuvuga abana bamwe bari abantu bari ngaha mu burundi gusa bari henshi mugabo ibibazo ba- twagiye turavuga urumva nanjye n'ibyo yavuze bisa nk'ibyo ngaho iwacu Eh. n'ubundi Eh.
n'ubundi ku isi hose barahari ntabwo nibuka imibare neza ariko ni amamiliyoni nkurikije ibyo nagiye nsoma mu- mu byegeranyo bya loni unicef unesco n'abandi n'abandi imiryango itandukanye ni amamiliyoni ku isi hose nibyo ibyo ari byo byose muvunyi ndumva abonye igisubizo y'uko nta mwana unanirana- unanirana ahubwo ni ni abantu bakuze tutabyitaho radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite kuri telefone nduwimana innocent nduwimana
haro ndabumva urahura akomeye
ego umuntu arashima bwira umutumire aho uherereye
Eh, ndi mu burundi bujumbura mu Ye.
gisagara ca bujumbura aha gusha ku ngingo
Eh, ni ukuvuga kuri iki kibazo cy'aba bana nyine bo mu ibarabara ubu si ikibazo kigisanzwe kubera ubu uretse ko hariho abana bo mu ibarabara nibaza ko hasigaye hari n'abuzukuru bo mu ibarabara kuko ubu- uko tubibona abo bana harimo abamaze gukura nabo baragera igihe barabyara ubu ba- bararana mu ibarabara n'abana bahetse
ye Ni nduwimana ukuvuga iyo-
urakoze
rero yego ni ikibazo kimaze kubwi kuko ubu harimo n'abantu usanga ari abantu babayeho kuva kera usanga bakuze rwose ari abagabo b'imyaka mu- hafi mirongo ibiri n'iyindi
yego iki kibazo rero bisa- bisaba ko rero ari ikibazo cyo guhagurukirwa na leta ku buryo bwose bushoboka kuko abo bana harageze igihe usanga bashobora kugumuka ugasanga bariko baratera nk'amabuye aha hagati mu gisagara mu gihe dufate nk'abajejwe umutekano barya bita abasiti babakomye Mhm.
ugasanga barateye amabuye birabaye ingorane imodoka ziramenetse ibiyo ni ukuvuga n'ingorane ikomeye cyane urabye aho bageze ye nduwimana Kandi nabo- reka ngushimire hanyuma gushaka- dushake umuti w'ibyo bibazo urakoze
Eh,
Eh, felix urakoze cyane mu ntuze mu- mu- dusubiye inyuma gatoya mu muri- mu bya- mu byo twakura muri muri cya kibazo cya muvunyi y'uko hari abana bananirana ahubwo ukamusubiza uti ntabwo ari byo Mu- muri uyu mugambi mwumvikanyeho reka ngushyiremo kubera ko wavuze ko mwatanzemo ibyiyumviro uyu mugambi wa leta wo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umunani harimo ingingo ivuga y'uko yego byanditse mu gifaransa ndagerageza kubisemura nihuta gushyi- guha ingufu no kuvugurura uburyo imiryango nimba ariko navuga ikibano cyakwita ku bana no kubaha inshingano mbese kubibutsa inshingano zabo z'abantu ba- bo mu kibano n'ibindi ibi ninde wabikora kuko imiryango nimba abantu ba- bananiwe kwikorera ibyabo ninde wabakebura
bakoze ikibazo ibyo gukingira abataka abantu bwa mbere imbere y'uko umwana aza mu ibarabara ni umwana nk'abandi Ku- aza mu ibarabara kubera yari yagize ingorane ziga- zikabura inyishyu ni ukuvuga rero mu bikorwa byose byokorwa abana bose kugira bave mu ibarabara canke eh, ibindi byose bikorwa biza bikingira agateka k'abana umuryango utegerezwa gufata iya mbere hama umubyeyi barabahimiriza hariho ababyeyi usanga ba- ba- baribagiye ibanga bashinzwe abana barafata barafatwa minenegwe cyangwa umwana wagira ngo arinde aza mu ibarabara umubyeyi we aba ahari niyo adafite umubyeyi aba afite umuryango wagutse n'uwo yabuze ababyeyi bose haba hariho umuryango wagutse umwana akomoka ko bateza guca bafata ikibazo mu ntoki ni ukuvuga rero eh, hariho ibikorwa bikenewe byihimirizwa kugira ngo eh, bakaburire ababyeyi n'imiryango n'ikibano ndetse n'intwaro kugira ngo abana bamenye bose ko donka abantu bose bakuze imiryango nabo bose nari ko ndavuga bamenye ko gukingira k'abana ari inshingano y'umuntu uwo ari we wese rero abo bikora ni bande harimo amashyirahamwe yo gukingira k'abana harimo na leta leta nayo ica mu- mu ba- mu- mu batware ku nzego zitandukanye uhereye ku- ku- ku- ku nzego zo hasi kuduga Eh, kugera ku mukuru hariho, w'igihugu, yego.
hariho ibisata byo gukingira k'abana bitandukanye kuva ku mutumba gushyika ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga ibi bikorwa byose mu bateza kubishyira mu ngiro muri ino nshingano eh, muri iyi ngamba uriko- muriko muravuga abo bose barahamagawe Eh, barahamagawe gusa nk'uko mwa- ni- koko mwavuze ko mwayisomye muyibona murabona ko harimo ibikorwa byinshi kandi bisaba ingufu kuko urumva n'abagera hagati ya- ku kinatera k'abana ntibafise ubumenyi bumwe cyangwa ntibafise eh, in- amahangiro bihaye amwe mu bijyanye n'icyo gikorwa nyine babikora ntiba- kuba gutandukanye Mm.
kuko bisaba ingufu umva nk'umwana yamaze kononekara nimba yanyoye yayo uramutse mu ibarabara n'uwundi aba yaje ari hakiza atarapa atarononekara ibi ni ukuvuga ingufu z'abakora kuri uwo mwana si zimwe hari n'uwo usanga ababyeyi baratandukanye mu kumusubiza uwo muryango wanda kujya kurondera iyo umujyana nawe nyine ukamutegura kugira ngo utegure umwana ugira umujyane ufise iyo umujyanye amenye ko n'ikibano kiza kumwakira nimba ari umuryango canke ikibano hanyuma kugira ngo umu- umusubize mu muryango uzi neza yuko ataza kugaruka kuko ibimaze kuboneka kenshi barabakura mu ibarabara bakagenda bakagaruka kumbure kubera integuro itaba yabaye nziza kuko integuro isaba ko umwana wimushyiramo ubwiwe hanyuma n'iyo umujyanye ukahategura hanyuma ntibikwiye ko umujyana byonyine umujyane ku muryango wongere umutegura ikiza ikiza kumuteza imbere ikindi cyiza tumenyereye twebwe ko dusanga tubikora umwana si ukumutahana gusa uramutahana wateguye ni- n'icyo ajya gukora muhira kuko urumva ntumu- ntagenda kuguma muhira uca umuronderera ishuri kugira ngo ejo ubane umukurikirana ariko ari- ariko ariga kumbure no ku ishuri dufashe kubahimiriza ariko arabona akabazo kiwe imbere nawe nyine araheza agafata umurongo akagenda kandi icyo abantu bose ariko baratwumva bumenye ariko bumvise ijwi rya amerika bumenye yuko umwana wo mu ibarabara ni umwana eh, akeneye ubufasha gusa kugira ngo nawe aronke ingene bamushyigikira ni umwana nk'abandi iyo ashyigikiwe atero- a- ashobora gutera imbere nk'abandi bose ku buryo baba n'akarorero kandi aba bana benshi iyo bashyigikira baratera imbere no mu mashuri ugasanga kaza kabo kagenda kagenda neza cyane rero ibyo ni ibikorwa biraba abo ari bo bose begwana kino kisata haba mu mu bisata bya leta cyangwa mu mashyirahamwe akenera agateka k'abana ndetse n'imiryango n'ikibano eh, n'intwaro ku rwego rwo hasi nyine radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na sindayigaya felix ni umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'umuryango uharanira uburenganzira bw'abana oidb mu burundi turaganira rero ku kibazo cy'abana bo mu ibarabara abana bo mu muhanda mu rwanda naherutse kera barabitaga bamayibobo hanyuma rero byaturutse ku munywanyi w'ijwi rya amerika wanyandikiye ati mu burundi abana bo mu ibarabara ni benshi cyane mwabashakira ikiganiro muri isanga nuko felix igihe bakinshakira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika kugira ngo namukomeze mwiganirire muri uyu mugambi hateganijwemo ndagenda nsoma buhoro buhoro kuko ni byinshi Gu- gukarira cyane gukarira cyane mm, byanditse mu gifaransa reka reprime ni ukuvuga ibi ngibi byakorwa n'inzego za leta inzego z'umutekano kuko ntabwo ari abaturage bakora represiyo ku byaha cyangwa se ku bintu bibi ni aba- na- na- ni abashinzwe intwaro ni ukuvuga guhashya ubuzererezi vagabondaje n'ibyo bita romoni pibulike mbese no ku- ni uguha umuntu mukuru u- umushabiri- umus- umusabye akamuha aho ngaho mu ibarabara ibi ngibi umwana ugiye gutya mu gisagara cya bujumbura aragusabye uramuhaye hanyuma abapolisi bagutaye muri yombi ibyo bintu byatanga iki
Ba- iki- iyi nye kumbure ni kimwe mu ni kimwe muri byinshi bitegekanijwe ariko nk'uko mwabivuze reprime la repression ibyo bikorwa n'inge- n'inzego z'ubutungane Mm, nabyo kugira ngo ikintu gihanwe ni uko kiba gitekanijwe n'amategeko agenga igihugu cyane cyane mu mategeko mpanabyaha iki rero guhana abana guhana umuntu ahaye amahera umwana kumbure i- iyi nteguro harimo igisabo mhm, ikinye ni ukuvuga ngo kugira gishyirwe mu ngiro babanza kuraba ko bihuriranye ni- n'amategeko agenga amategeko mpanabyaha yo mu gihugu kugira ngo bikunde ubundi ubwa- ubwa- ubwa- ubwaryo byo kuza ko abana baza mu ibarabara ko bari mu ibarabara ahubwo niyo ngorane ahubwo uraba mbega kubera iki baza urumva ig- ahanye harimwo novuga ko harimwo imbogamizi cyangwa intambamyi ngira- ngira birasa mu kirundi kubera nimba asabye umuntu kubera ashonje urumva biragoye gusa ibinye yabaye akaryo kugira ngo ba ba mu mu badekuraje donko abantu ntibamenyere donko birinde kumenyereza abana yuko bariko barasegereza ikintu cyose ariko barasaba umuntu yo cyagira ikigwanga cy'abaha kumbure uwabyanditse ibi nicyo yashatse gusigura ariko igihe abana bakiri benshi mu ibarabara iki kiracagoye gutuza ahubwo icyokorwa ahanini kubu kugira ngo turabe mbega bo kugwa mu ibarabara gute kuko murabona yuko iyi nteguro ngira ngo warabonye kuri mwo byinshi nk'uko wabivuze yego Eh, ahubwo buraba nyine dushyira hamwe izi nguvu na bino bikorwa byose byategekanijwe hama leta igafata iya mbere kugira ngo hahimirizwe nimba ari uburyo bukenerwa kugira ngo bishobore gukunda yuko aba bana tubakure mu ibarabara mugabo ikijyanye no gukunda gutuza mu iyi fenomene y'abana baza mu ibarabara ni ukuvuga hakenewe ibikorwa byo gukingira kugira ngo iyi muvuma y'abaguma baza ihagarare aho naho hakenerwa byinshi hajyamo amahimiriza kugira duhimirize ikibano turabe mbega za ngorane zituma abana baza mu ibarabara ziriko ziratora inyishu gute nimba ari amahimirizwa canke nimba ari ibikorwa kugira ngo nimba baza mu ibarabara kubera bahevye amashure mbega icotuma eh, abana badaba bari bari mu bi- mu bituma baheba amashure kugira bihagarare byogenda gute mhm, hanyuma abamaze gufi- gushiki- gushikirwa muri ino ngorane tugaheza tukabasubiza mu- mu miryango Eh, na cane cane yuko nabo haba harimo no kubakingira si ukugira ngo utegure kazoza kabo gusa kuko bari mu ibarabara ni ukuvuga abantu benshi sinibaza batari ngaha mu burundi gusa abantu benshi ntibatahura umwana wo mu ibarabara nkuko harimo n'abamaze kubivuga muri ico kigane mu- bamaze kwa- kwakura eh, umwana wo mu ibarabara abantu benshi babona ko ari umwana yananiranye ko ari umwana atagira indero ko ari umwana ba- bashaka gufata ko ari umuntu w'inkozi y'ikibi mugabo siko biri baba baje kubera ba- bafise ingorane ahubwo turaba ingene tubashyigikira umwe umwe wese ahari kugira ngo mbega nokora iki kugira ngo umwana eh, asubizwe donko ave muri buno buzima ni umwana donko bara- bara- barahohoterwa ku buryo butandukanye mhm, nabivuze kubera baba bakiri bato numva nyine nabo bahera bagakorera ibyaha ugasanga nibo bariko barakurikirana n'ubutungane byo ugasanga arapfunzwe E- e, barafatwa ku nguvu harimo abana b'abakobwa mm, ni ukuvuga barakoreshwa mu bikorwa bitandukanye muramubona abana bato bato usanga ariko ariko bada- badandaza bagi- bakora urudanzwa ruto ruto mu- mu mabarabara ibi byose bajya bose naba tubafata nk'abana bo mu ibarabara kuko ikibanza cyabo nticyateza kuba kiri hajya bateza kuba bari ku mashuri bari no mu miryango iyi rero ni ingorane ikomeye cyane kuri kazoza kabano bana no kuri kazoza k'imiryango yabo no kuri kazoza k'igihugu nk'uko ujya muntu ya- ya- ya- yakuye yavuze ati harimo n'abatama bamwe bantu ni ukuvuga nk'abo bantu baba bakuze muri ubwo buryo baba ari abantu ejo ba- ba- batabona akazoza kabo ke- keza imbere yabo abandi bavamwo ababandi bakavamwo n'inkozi z'ikibizindi urumva rero bisaba ko bakingirwa kugira ngo eh, ni ukuri hama habe uguterera kumwe wese icyo ashoboye hama iyi ngamba nk'uko yashyizweho eh, leta yoheza igafata iya mbere igahimiriza eh, iga- igashi- ikarondera kumbure n'abafashe imigambi ya leta aba kugira ngo iyi- iyi iyi- iyi ngamba yashyizweho ko yashyizweho bibanje kwigwa neza babanje kubona ibituma biba n'abaza ngo bara- bara- turashyiraho n'ibyo n'ibyokorwa Eh, rero icyiza ni uko iyi ngamba yashyirwa mu ngiro kugira ngo iyi iyi iyi iyi- iyi muvuma cyangwa iyi fenomene cyangwa bino bitigiri bigabanuke hanyuma igira ngo twihaye giheze hakazoba rero isuzumwa cyo kwita evaluation mbega ibikorwa twagize byageze he? ndazi neza yuko ibinye byotanga umusaruro ku buryo uzosanga by'ukuri eh, iki kibazo cy'abana bamwe ba- cya- cyafashe umurongo naho twosanga atari asample- atari ijana ku ijana hobonera ko hari i- impinduka kuko turafite ibyemezo bikwiye turafite ubuhamya bukwiye yuko umwana wo mu ibarabara yose kimushyigikira ava muri iryo barabara agategurwa akazoza kiwe kakagenda neza ejo akava nk'umuntu w'akamaro ndetse akazogirira n'akamaro igihugu Mu Ibyo turabifite, gukumira- barahari baruzuye ye mu gukumira dusubiye inyuma gatoya hari akantu n- nagira ngo rwose tuvugeho tutaga- tutagatinye ni ukubyara abana benshi nabyo hari igihe bishobora Yego.
guteza ingorane ugasanga umuryango urakennye ugasanga abana babuze urukundo kubera ko yego nta muntu wanga umwana we ariko iyo bakubanye benshi buri uko ubitaho buri uko bakunda ibyo mbivuze kubera ko hari umuryango nigeze kunyuramo umubyeyi atazi amazina y'abana be harya ngo ngo ngo uriya ngo ngo ngo ngo ngwino ngutume ngo harya witwa nde atari ukwijijisha ahubwo koko atazi amazina y'abana be kubera ko ari benshi ndakeka umwana iyo yumvise n'umubyeyi we atazi izina rye ara- ashobora gukeka ati umubyeyi wanjye ntabwo ankunda mu magambo makeya ikibazo cyo kubyara abana benshi cyo mujya mugitekerezaho
iki turagitekerezaho mugabo murumva ko ari ikintu gihambaye cyane cyo ku cyo ku rwego rwo hejuru ku buryo bw'ingingo ya leta kumbure n'abaserukira abenegihugu abanyagihugu ari bo bafate inzego zitandukanye zo- zo muri rikaba nk'itegeko ku buryo bavuga bati umubyeyi wese ntaza arenze abana bangana gutya urwo rwose ntirurenze abana batatu cyangwa umwe no, batatu babiri zo mu hakaba itegeko hama abantu bagahimirizwa kugira ngo bahindure ingendo nk'uko bivuze n'ukuri mu bituma bindi naho ntari nakivuze bituma abana be- baba benshi mu barabara, ariko nko kubyara abana benshi rero iyo umubyeyi abyaye abana benshi ugasanga ntashobora kuronka ibibatunga bikwiye kumbure burya bukene nawe twabuciye twabuvuze u- i- i- ibituma buva ko ni bwi- ni byinshi icyo kirimwo ni ukuvuga umwana rero amaze kubona ataronka bya nkenerwa akeneye ntashyizwe ku mashuri ku ishuri ntibikunze ko eh, aronka ibyo afungura a- akeneye cyangwa avuye ku ishuri ntashyitse aronka ibyo afungura na kwa kundi wavuga ati umubyeyi ku kuntu wari uvuze akamuhamagara ugasanga ntamuzi icyo cyonyine ibyo kugira ngo ndashika kuri ubwo rugero haba hari ukuntu umwana abona ko adakunzwe mu muryango akabona ko ikibanza cyiwe ki- donc ko atamerewe neza ubuzima bwiwe bujyanye kuza mu ibarabara ku bana bifata- ni ukwita ni nko kwiyahura kuko urumva ni uko waba ubona yuko izindi nzira zose zase muri ijya migwi nababwiye nababwiye ko hari abantu bafata abana baza mu ibarabara bahagize nk'ubuhungiro kubera babona ko bitagishoboka ko baza muhira rero mu- ni ukuvuga iyi ngendo yo guhi- yo guhi- yo guhimiriza abarundi kugira ngo bagabanye imbyaro iki ni ikintu cyiza cyane cy'akamaro nk'uko bivuze ni uko ntari nakivuze neza kubera kumbure na- twari twa- twavuze bikuru bikuru Mm.
ariko iki nacyo kiri mu bituma nyamukuru bituma abana ba- bagwira bagwira hama ugasanga mu muryango ntibashoboye kwitabwaho ko byategerezwa bagaca baza mu ma- mu mabarabara ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikibazo cy'abana bajya mu muhanda n'ukuntu cyabonerwa umuti turi kuganiraho urugero ni mu burundi hanyuma umutumirwa ni sindayigaya felix ayobora umuryango oidebe uharanira uburenganzira bw'umwana muri uko ku- muri urwo rwego rwo gushaka ukuntu mukura abana mu ibarabara harimo gushyiraho ibigo ibigo byo gu- byo kubakira hanyuma bakagororwa abafata ibiyayuramutwe bakitabwaho baka- bakavurwa nuko ubu ngubu byo byaba byaratangiye
ibi ntibiratangura ishyirwa mu ngiro ry'ino ngamba ntiraba neza Mm, ntiraba neza nabihereye ko mvuga nti ntiraba neza mugabo nari na- natanguye mvuga nti ndashima ko ubushikiranganji mu byo- mu byo bugezweho harimo gushyigikirana bwamaze gufata umurongo kugira ngo iyi ngamba baraye nyine ishyirwa mu ngiro guhera n'umwaka nyine donc yari isanzwe iriko irashyirwa mu ngiro mugabo ntiyari bwashyirwe mu ngiro yose nk'uko tubi- nk'uko nk'uko isanzwe itegekanijwe mugabo ubu unye hagiye kuba ingufu zitandu- nyinshi gusumba uko byahora kugira ngo ishyirwe mu ngiro rero ibijyanye n'ingene abana boshigwa- aba- bamaze gushyirwa mu bigo byo kugororwa ntibiratangura mugabo nibaza yuko eh, biri hafi gutangura nyene muri kino kiringo nyene turimo ijwi rya amerika hama kuri nk'uko telefone yego mwabivuze komeza.
eh, ico kuba kubacisha mu bigo i- uba wamaze gufata inzira yo kubacisha yo kubasubiza mu miryango kuko kubasubiza mu miryango bifa- bisaba ibintu byinshi Eh, hariho abagenda n'ingoga kubera kumbure batarasinzikara n'abandi babanza kugororwa kugira ngo babanze eh, basubire ku murongo nk'uko nabivuze ko kubasubiza mu muryango bisaba ko batwara wabateguye kugira nabo nyene bagire uruhara rwabo kuko umwana naho umutwara mu muryango cyangwa ukamukorera iki nawe atabyiyumvamo utabanje kumutegura neza ntibeza ngo bigende neza Mm.
icyo rero cyoba kimwe mu nzira zituma bategurwa neza kuko iyo atateguwe neza n'iryo gusubizwa mu muryango ryiwe ntibikunde neza kuko nibajya uhora abona ndazi ko muhora mubyumva ugasanga baca bagaruka ni kubera Yego.
integuro rero itaba yagenze neza ijwi rya amerika kuri telefone dufite bonaventure bonaventure we bonaventure bonaventure bambwiye ko ari burundi niryo zina bashoboye kumpa ariko ntabwo yitaba ntabwo nzi impamvu kandi ndumva ari ku murongo ariko ashobora kuba yasamaye twikomereze turavuga ku kibazo cy'abana bo mu ibarabara mu burundi nk'uko twabibonye twabibonye ibitigiri ntabwo bizwi neza ariko imibare iri hagati y'ibihumbi birindwi n'ibihumbi icumi hanyuma rero abenshi muri bo mirongo cyenda ku ijana ni abahungu bivuze nyine yuko icumi ku ijana ari abakobwa hanyuma rero ikindi ni uko abenshi abenshi bari mu gisagara cya bujumbura meri ni ukuvuga umurwa mukuru w'ubukungu barenga ibihumbi bitanu umutumirwa rero ni felix sindayigaya ayobora oidb niko se felix mwebwe ku ruhande Abe.
rwanyu nka Mhm.
oidb mushobora muri uyu mugambi gufata icyemezo cyo gushinga ikigo cyo kwakira abana bo mu ibarabara
ego cyane igo turagisanganwe aha cyane cyane turagisanganwe hama ariko twebwe dushyira imbere yuko tutabagumiza mu, mu, mu kigo kuko kubashyira mu kigo ni kimwe no kutabagumizayo ni kindi cyane cyane dushyira imbere kubanza kubumviriza hama ubanza umenye by'ukuri intambamyi yatumye aza mu- az- ava- az- ava- ava mu muryango akaza mu ibarabara hama tukasubiza ku mi- mu miryango tubanje gutegura neza icyo agiye gukora kandi gushyira kuri ino saha muri egisperiyanse dufise ibyo tumaze gukora baragenda bakabananya inzira yabo bakagenda neza cyane mhm
yego nuko ubu rero uyobora oidb umuntu oidb ineza y'abana nk'ubu mbonye umwana Yego.
mu muhanda Ah, ndi bujumbura mbonye umwana mu muhanda mfite nimero ya telefone yawe nshobora kuguhamagara nti sindayigaya uyu mwana wamufata ukamujyana muri icyo kigo mukamwumva mukamufasha hanyuma mukazamukura mu muhanda burundu
cyane wabyemera rwose yego cyane hanyuma rero ubwo ngubwo abantu ntabwo ari mwebwe mwenyine ntabwo ari mwebwe mwenyine oidb mu- mu- mufite mu minwe icyo kibazo ariko rero nyine ni uko twagize amahirwe tukakubona kugira ngo tuganire ubu ngubu noneho rero abantu bashatse oidb namwe ubwo ngubwo mufite ukundi mwagenda mubafasha no ku- no- no- no mu yindi miryango ba- bakura hehe aderese yanyu ni iyihe mbese m- muri makeya mwa- babakura hehe bababona gute
turafise ah, aho dukorera oidebe n'ishyirahamwe setini setini organization setini organization ya societe civile burundese ni umuryango wo muri sosiyete sivile bujumbura mu mujyi yego umujyi wa bujumbura kuri eh, ibarabara yita mwezi gisabo hafi y'ishuri ndera- nderabigisha ishuri kaminuza nderabigisha ns naho dufite ikigo turafite n'ikindi kigo mu ntara ya ngozi mu gisagara ca ngozi nyene Mm.
yego nta bana bajya bizana gutyo nk'umwana uri mu muhanda yabona ikigo ki- ni- ni- iki- nako aho mukorera akaza akadodora ati ndifuza ko mwamfasha kuva mu muhanda
Eh, ni ukuvuga twebwe mu bo twakira twakira abana bizanye Mm.
hari nabo turabasanga aho bari kuko nk'abana bamwe bara bibasaba ko bamenya ko hariho umwana bamwe barabwira ngo umufashe mubanza kuyaga kuko nto ntushobora kumubona ngaha akubonye ijya mbere ngo uce uvuga ngo ngo ngo ngo muya ngo ngo ngo yokubwira ibyiwe kuko urumva kubera baba ba- baragize ingorane birasaba ko akwizigira rero hari abo dufasha batwizaniye kubera batuzi hariho n'abandi kumbure ba- bazanwa na bagenzi babo hanyuma muri bya bikorwa uvuga byo gukinga ntidufasha abana bamwe gusa harimo abandi bana nk'abo bamwe bara- usanga baramaze gukora ibyaha yaba yashyize akagwa mu cyaha ugasanga bamushyize nko mu gasho abonye turabakurikirana nabo nyene hama tukaraba iby'amadosiye yabo harimo n'abo usanga atari ibi by'ibyaha ugasanga abana bahohotewe ku buryo butandukanye ni ukuvuga eh, abana bamwe barabara ni umugwi umwe mu yindi migwi y'abana bafite ingorane oyidebe isanzwe ifasha Eh, ni ukuvuga rero eh, muri ibi bya prevention nakubwiye nti burya i- umwana kugira aze mu ibara nuko bya bibazo aba afite ibibazo bitatoye inyishu Mm.
nimba ari umwana ababyeyi bihakanye kugira ngo aze mu ibara aba- abanza ku- kuba yaragize ingorane hariya akagerageza kugira ngo arabe ko haboneka za nyishu rero hari abo dufasha bataza mu ibarabara bakiri mu miryango hama gaheza tukabakingira mu bikorwa tuba twakoze gaheza bikaba- bikabarinda gufata um- inzira yo mu- yo mu ibarabara hama n'abaza mu ibarabara nyine tukabafasha bamaze gushika mu ibarabara tukabasubiza ku miryango aho dusubiza mu miryango twebwe rero kenshi tu- twebwe nk'abo tubashyira ku mashure abandi tukabigisha imyuga kugira ngo nti- ntu- ntibikwiye kuza kumukura mu ibarabara twebwe muri umwe tubikora nk'uko bamaze ibyo ibyo oide bikora Mm.
turaheza tugahita tubi- tu- tukabereka inzira ituma akazoza kabo kejo kaba keza kandi mu bisanzwe niko byateza kugenda kuko gukura mu mwana umukuye mu ibarabara gusa ntibihagije utegereza guca umutegurira iyindi nzira yotuma ejo hiwe hazoba heza Ni na- ni nako koba niko- na- ni na- niko karyo keza nibwo buryo bwiza bwo gukura umwana mu ibarabara
impamvu ako kabazo nari nkabajije hanyuma ukanatangira uvuga yuko ikintu cya mbere ari ukubumva nibyo Na- mpera nanjye ku byo nanyuzemo ntabwo njye nabayembaye boba mu mbabare ntabwo aricyo nshaka kuvuga ahubwo ni uko kera nkiri mu rwanda nkiri mutoya nkiri umusore nkiri n'umugabo wubatse vuba mbese ntarasaza nari umuskuti hanyuma eh, mu rwanda nyine eh, ntabwo nari umuskuti gusa nari nshinzwe hari n'ibyo nari nshinzwe mu rwego rw'igihugu no mu rwego r- rwa perefegitura ya kigali y'icyo gihe kigali y'umujyi na kigali y'igiturage mu magambo make twari dufite ibigo eh, byakira abana bo mu muhanda rwampara ibutare ruhengeri no ku- no ku gisenyi ni uko kubakura mu muhanda kuko rero byasabaga kwitonda ukagenda mukaganira koko akakwizigira akakwizera naho ubundi kumubwira ngo ngwino njya kugufasha ntabwo bi- ntabwo binyuramo Na- niyo mpamvu nari mbibajije ubwo nyine natwe twabonaga n'abizana hanyuma tukabakira mu magambo makeya ni- ni- niyo mpamvu nari mbibajije ngira ngo nanumve niba ibibazo bigenda bihinduka ahubwo ibibazo bihora ari bimwe ku bana kandi nanone nyine nk'uko wabivuze imiryango ibifitemo uruhare runini ikibano gifite uruhare runini ahubwo rero nyine ku- ku- ku- kubyumvisha aba- ababyeyi kubyumvisha ikibano nagira ngo wongere ubigarukeho ubishimangire mwebwe ingamba mukoresha kugira ngo n'ikibano imiryango migari ababyeyi mukoresha izihe nzira mbese kugira ngo mubagereho
Izi- inzira dukoresha no kubahimiriza kuko nk'abajya abana kubwiyo usanga baza mu mihanda kubera ubukene bwagiye mu muryango n'ibiki kuko n'uzoshira ku ishure niwamukura mu muhanda ukamushyira ku ma- ku ishure birasaba yuko uca eh, umuryango eh, u- u- uwigisha gufata mu- mu minwe ikibazo cy'umwana kuko nk'ubu wamukuye mu muhanda yaciye mu kigo wamushyizemo uramujyanye mu muryango uramurondera ishure riri hafi y'aha- y- y- y- y- yo muhira iwabo ni ukuvuga icyo gihe cyose azova ku ishuri ajya mu mu- ajya- a- a- ataha mu mu muryango ni ukuvuga icyo gihe ababyeyi niba bateza guca bafata iya mbere ko aribo bari kumwe n'umwana wabo kugira ngo ba- bamurabire hagufi bamukurikirane kugira ngo barabe yuko kumbure bya bibazo twa- byatuma a- aza mu ibara barabe ko byatoye inyishu hama banamukurikirane kuko umwana rero du- duciye kuri izo nyigisho umwana aba yarahawe zo gukunda iryo shure cyangwa ku- kuba yo kwiyumvira kumusubiza aho yiyumvira akazoza kiwe keza ababyeyi nabo baca bamushyigikira hanyuma nimba hariho ikibazo kiba babona kiriko kirabatera impungenge tugumana ubumwe ubucuti twagumana turi en contact hanyuma tugaheza tukabananya tuyaga hanyuma eh, buri mu mezi atatu turagira urugendo tukajya ku- kugira icyo twita tukajya kuraba mu miryango yabo ko biriko biragenda neza no ku mashure Mm.
urumva kumushyira mu muryango kumusubiza mu muryango nicyo bari kuyihaca haza n'ibikorwa byo ku- byo gukurikirana k'uyu mwana by'ukuri ariko arafata inzira nziza rero bisaba yuko si ukumurungika ku- nti- ntumurungika nk'umurungitse nyene bisaba ko umu- umva- ni uguhindura ikibanza hama mugabo ukabana umukurikirana nubwo aba yaramaze guhindura ahari kugira ngo ubandanye ushobora kuraba nka bwe u- ubifitemo inshingano hama kugira ngo umuherekeze muri kwa gusubiza mu muryango kwiwe ntigusubire inyuma aho rero n'ababyeyi niho baheza bakabahimiriza kuko hari igihe usanga akenshi umwana yaje kubera ababyeyi bakatacyumvikana cyangwa ababyeyi kubera ba- ba- byabagoye kugira ngo ingene babyifatamwo ugahita usanga ba- bageze kwikangura baramaze amazi yaramaze kurenga inkombe bisaba rero ko basubiza ku gihe kugira ngo bahindure ingendo ibyo rero si ababyeyi gusa n'ikibano urakibimenyesha Mm.
kugira ngo babone yuko abantu bose babe nk'akarorero ku mwana avuye mu muhanda ni byiza yuko n'ikibano abandi bana bo mu kibano bari kumuboneraho bamwigire ko ntibazo bajye mu ngorane nk'izo uwo yabayemo n'ababyeyi babo nabo baheze babikurikirane ndetse n'abajejwe intwaro kuko abo dusubiza ku miryango kenshi turabi- tura- turashyiramo abajejwe intwaro Mm.
tukabereka tuti uyu mwana turamuzanye muze mudufashe kumuraba ndetse murabona izi ngorane yabayemwo mudufashe guhimiriza kugira ngo muri kino gice murongoye hano hantu mubaye mudufashe kugira ngo iyi geso y'uko abana baza mu ibarabara ihagarare mudufashe no guhimiriza imiryango kugira ngo ababyeyi bamenye gufata mu ntoki ikibazo ibibazo by'abana babo babarinde kujya mu ngorane zituma baza- baja mu ibarabara kuko mu ibarabara ntiharera mbere ahubwo mu ibarabara hahura n'ingorane nyinshi cyane zitandukanye n'ubuzima bwabo bukahanonekarira rero muri iryo himizwa dukora tubigira kuri abo bose abantu bose bafite icyo bagezweho no mu kibano n'abo babyeyi kugira ngo bose bafate iya mbere cyangwa bafate ikibazo mu ntoke kugira ngo hejuru y'ibyo baba bagejwe mu- mu- mu- mu kibano cyabo nabo babere akarorero k'abandi banahimirize kurusha kugira ngo eh, uno munsi abantu bose babone yuko inzira y'ibarabara ari ikintu kibi cyane kugira ngo Ijwi rya nabo Amerika- baheze babikurikize badufashe no kubikwiragiza ye mu munota umwe dusigaranye hari akabazo na- na- nagira ngo uh, tuvugeho nisegura ko telefone zatunaniye rwose turagerageza abanywanyi b'ijwi ry'amerika telefone zatunaniye ni ukutubabarira ahubwo mu ngamba ziteganyijwe harimo gutera inkunga ibikorwa byinjiza amafaranga ni ukuvuga mbese abana bakava mu muhanda hanyuma baka- bakagira ibikorwa byinjiza amafaranga byabo bwite nigeze kumva yuko mu burundi umukuru w'igihugu yashyizeho banki yo guha urwaruka inguzanyo In- i- intererano iyo banki iracyakora Mm. ingurane Eh, ingurane yego iyo banki iracyakora Mm. iyi banki iracyakora ariko kubera twaba tuvuga ku bana Mm.
eh, urumva abana Reka nta- tuvuge nta abavuye mu baragera muhanda.
kujya mu rudandazwa Reka bisaba tuvuge yuko abavuye mu abana muhanda.
bashyira mu muryango bagakurikirana n'ababyeyi babo Eh,
Eh, ku muri iyo ngurane iri- i- itekanijwe ku bajene bajya bajene ba- ku muri baba bakirondera akazi Eh, ubundi aba bana uretse abo dushyira ku mashure abandi babigisha imyuga kugira ngo ejo ba- babe biga umwuga kubera bida- aba usanga yahevye ishure ugasanga yaciye agenda akamera nk'uku agakurira mu ibarabara ugasanga ugeze kumusubiza mu muryango yaramaze kurengana wa mwaka yari yarizemo ugasanga yaramaze kurenza imyaka biba bisaba yuko rero aca yiga umwuga kubera aba ari wagezemwo kugira ngo eh, umwe uba wundi ari mu ishuri we nawe yiga umwuga kugira ngo bose nyene bashobore kwiteza imbere muri kazoza kabo bashobore kugira akamaro kuri bo nyene bigirire akamaro kazoza kabo kabe keza bagire n'akamaro imiryango yabo ndetse bagire n'akamaro igihugu eh, kuko kubera biciye muri ibyo bikorwa baba bariko barakora ye ni muri ibyo ngibyo nyine nagira ngo kuri abo ngabo baba barasubiye bara- baravuye mu- muri ubwo buzima bakiga cyangwa se bakigishwa imyuga noneho rero bamara kuba abajene ba- ba- mu rubyiruko bafite umwuga bazi bakishyira hamwe iyo banki nimba ishobora kubatera inkunga
ico onye nta buhamya ntagifiseko Mhm, mhm.
Eh, gusa kumbure mu migambi ya bazogira i- izokurikiranira ni nk'icyumviro muterereye kugira ngo ababafasha bashoboye kuraba ko bashobora kubaherekeza kugira ngo barabe yuko iyo ngurane bashobora kwi- kuzishikako mugabo barabe ko banze gukwiza ibisabwa ye benshi bagishikako koko mu byo tumaze kubona ni uko ababa basubije iyo miryango baca baba- babaha ibya nkenerwa bikwiye bakaba icyo bita amakite de reinsertion kugira ngo bashobore kujya kwiteza imbere bonyene ariko ubwo ni urugero rwiza kumbure guheza rugafasha kugira ngo amikoro yabo kaza kabo gaheze kisunure gusumba uko byahora felix sindayigaya Reka tubashimire.
umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'umuryango uharanira kurengera guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana oideb observatoire ineza des droits de l'o- de l'enfant wo burundi ndagushimiye cyane ijwi ry'amerika banywanyi b'ijwi ry'amerika mwese uko mugana namwe ndabashimiye murakarama